iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti namwe bagenzi turi kumwe ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha ya saa kumi na zibiri zo ku mugoroba i bujumbura n'i kigali kuri uno munsi wa mbere itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio gatanu muri kumwe na oriane itangishaka
dukeneye rero kubera ikonoma ari we yabazanye atubwira abari bo n'icabagenza n'impamvu jewe bansohoreye ibintu vyanje uyu ni michel nzeyimana umurongozi wa komite y'abigisha kuri lise bubanza iri ku mugwa mukuru w'iyo ntara nyene i bubanza haje abarimu bashasha baza basaba ivyumba bica bisaba ko tumanza gusubira gupanga ukundi gushasha gira ico twitufuye kwita mu gifaransa rya trevision de chambre uyu nawe ni bayagirimana serge umuyobozi w'iryo shure lise bubanza ayo namwe mu makuru tugiye kubashikiriza muri kano kanya ku burundi mugume ku maradiyo yanyu abigisha bo kuri lise bubanza bazindutse kuri uno wa mbere bugarije ku biro vy'umuyobozi w'iryo shure basaba ko mugenzi wabo aheruka gusohorwa mu buraro yotunganirizwa ni inkuru ya evariste nzikobanyanka nta byigwa byatanzwe kuri uno wa mbere ku ishuri ryisumbuye rya lise bubanza riri ku mugwa mukuru w'iyo ntara nk'uko byashikirijwe n'uwurongoye komite y'abigisha kuri iryo shure bari baje kugaragaza akababaro ku biherutse gushikira mugenzi wabo uwo nawe ni misheline nzeyimana ajejwe gukurikirana iby'inyifato y'abanyeshure ankadroze mu gifaransa yasohowe mu buraro ku munsi wa gatanu w'indwi iheze n'abantu bagizwe n'ugwaruka barongowe n'umunyabigega kuri iryo shure yiganiye ijwi rya amerika ingene vyagenze yego meje hari ku munsi wa gatanu nabonye abantu baza ari igitero baza bambwira ngo ninda baho urufunguruzo nanje abo bantu ntabonzi bashigikiwe na ekonome ekonome bari kumwe ca twinjira mu nzu tubayemo na ekonome baca banya ku rufunguruzo barugurura icumba baca basotora ibintu vy'iwanje vyose vyose vyose vyose vyose baterera hanze bahejeje kubita hanze ekonome aca atora imfunguruzo arugara inzu baca baragenda urumva abantu je sinabamenya abari bo dukeneye rero kubera ekonome ari we yabazanye atubwira abari bo n'icabagenza n'impamvu jewe bansohoreye ibintu vyanje uwajejwe gukurikirana ibijanye n'inyifato y'abanyeshuri kuri lise bubanza avuga ko uwasembereye agasaba gusubizwa agateka ubuserukira abigisha mu rwego rw'abigisha Leopold Ntakarutimana avuga ko agateka k'abigisha kuri iryo shure kariko karahonyangwa agasaba ko kogarukirwa dusaba umutekano exactement dusaba umutekano kugira ngo dutekane tuje ku kazi tuzi neza yuko turiko dukora dutekanye abo bantu baza bava hanze tutazi baza bafata ingingo mu kibanza c'ishuri abo bantu nabo twoshobora gukorera ko ngo ngo dushobore gukora neza nk'uko akazi gategerezwa gukorwa umuyobozi wa lise bubanza bayagira imana Serge nabo nyene aranebagura ingene uwo muhankadroze yasohowe mu buraro co kimwe n'uwabikoze uwo muyobozi yemeza ko hari hasanzwe hariho ikibazo c'uburaro bw'abigisha nta ngorane novuga ko yari hasanzwe gusa haje abarimu bashasha baza basaba ivyumba bica bisaba ko tumanza gusubira gupanga kundi gushasha gira ico twitufuye kwita mu gifaransa rya trevision de chambre ego bijanye naho abarimu bararaho bita muri home y'abarimu ariko rero hariho ikibazo cadutse abarimu batumvikanye ingene tuza kubatunganiriza mu kugira bose bashikirwa aho barara bashoboka turabigira mu, mu nama ya bose ariko hasigaje kubishira mu ngiro haba rero umwe muri bo ashaka kubishira mu ngiro ku nguvu abandi barimu rero baca barashavura ubu rero tugeze tuje kucika tucicarire turabe tukitohoze neza turabe umuntu uwo ari we hama tugihe intumbero umunyabigega wo kuri lise bubanza Esperance Niyonzima ndashima kugira ico avuze kuvyo yagirizwa ko ari we yasohoye Michelina Nzeyimana igituma uyo mwigisha yarasohowe mu buraro bwo kuri iryo shure ni naco kiraririye abandi nkuko bamwe mu bigisha bo ngaho babivuga bavuga ko amatwa basumira hari umugambi wo gusohora abakera mu buraro hakinjira abashasha ivyo umuyobozi wa lise bubanza arabihakana bayagira imana Serge yabwijwe ijya Amerika ko nyuma y'inama yo kuri uno wa mbere hafashwe ingingo ni ukuvuga ko abasohoye umukozi w'ishuri arongoye ku nguvu bategerezwa gukurikirana n'ubutungane uwo Michelina Nzeyimana nawe agasubizwa mu buraro ibubanza Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika urakoze cyane evariste nziko banyanka mu ntara ya kirundo naho abantu bashika ibihumbi bine baramaze guta ingo zabo uburongozi bw'intara ya kirundo butangaza ibyo biharuro busigura ko bahunga uruzuba ni mu gihe abo banyagihugu bavuga ko bahunga inzara iterwa n'urwo ruzuba inkuru twateguriwe na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze mu kirundo ntebu mpaka injango ntebu nsibuke ubugira ushibuke niki mutama inzara n'inzara kinari bwasaze ngo mpe njango nishwe n'inzara uwo mutama w'imyaka irenga mirongo umunani ariko aritakambira ko inzara igiye kumukwakwanya ijwi rya amerika ryamusanze ku mutumba wa kiri muri komine ya bugabira uwo mutumba uri ku mupaka w'u rwanda n'uburundi ni nko ku birometero vya baba mirongo itanu uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya kirundo turi neza na neza mu gacimbiri ka mugombwa ku nkengera z'uruzi akanyaru rugabura ivyo bihugu bibiri abantu barenga amajana umunani baramaze guhunga inzara nk'uko vyemezwa n'umukuru w'umutumba kiri ncamubansi stefano ni ukuvuga impeshi bari barimye ntiyigeze yera kubera imvura yari yabaye nyinshi ikurikirwa n'izuba nta musaruro barose ikibazo rero dufise izuba ni ryinshi agatasi ntibateragiye n'uwateragiye bwumiyemo bamwe bariko baravamwo basenya inzu rwihishwa bagenda mu yandi makomini no mu zindi ntara hamaze kugara ingo amajana abiri na mirongo ibiri na zitatu zirimo abantu amajana umunani na mirongo ine na batandatu abanyagihugu bavuga ko atakindi gituma bomoka atari inzara izo ni inzara kuri uwo mutumba yewogayewogaye bararima izuba rikaka bararetse guteragira none ubu ni ugukubitirwa kuryama gusa umuntu adakoze ku munwa uheruka gufungura ryane Yewe, si vuba si vuba ndaburara nyene nkabwirirwa abahunga benshi bagenda bagurishije utwabo bamwe amazu bakabomora hari n'abagurisha utwabo batarafata ingingo yo kugenda kugira baronke ico bararira uwo musi uwo munyagihugu yigurishirije ko amabati y'inzu yose burya rararavye kugira ngo abana baburare nishane mirongo itatu tubati hama kubera inzara nyene ku- Kugurisha.
ku- kugurisha bu- barampeze nyene bampa dukeya nyene udufaranga dukeya kugira ngo abana abana nyene baramuta burya burya ayo yose ubyagurishije none yaguze cumi cumi na bitatu rimwe rimwe Eh, yose hamwe aba- amabati nyene barampeze rimwe rimwe bagiye bampa ibihumbi- ibi- ibihumbi bitatu ibihumbi bine bine bine bine kwibati naguze cumi na bingahe nyene nawe nawe uravyumva cumi na bitatu aho twashika ku mutumba wa kiri twasanze uwundi munyagihugu ariko asubira kubaka inzu yiwe bushasha iya mbere yayibomoye ayironderamwo inkwi yagurishije ibihumbi bibiri kugira aronke ico ararira iyo nzu nayigurishije kubera nabuze icyo ndya uyu mugore yarambwiye ati jyewe sinemeye gupfira mu bana ati ndagiye guca ingero ati nawe kubera uri umwe usigare nawe ugume ngaho imana ntiyakura uko uzobera ntaciye mpitamo kugurisha kugira ngo ndabone icyo nze ndarya mudukwi ntagurishije bampa amafaranga ibihumbi bibiri nca ndagenda ndasuma nca ndararira n'ubu yaraye nahetse nta yandi mfite mu dusoko twaho ikiri hasa n'ahagaragara iyi soko tuyemo utunyanya nk'utwo n'utu tuvoka nta kindi kintu kibamo atari ibinyanya nk'iyo ubonye nk'ubugari urisha ivoka utabura ukarira aho ngaho nakurisha ivoka cyangwa ukarisha isose y'inyanya wayibura nyine ukarya ivoka yonyine hari ibindi naje gusoma sumisha ikisi nta gafaranga ntacyo ahubwo ne- n'ubwo bugari iyo tuvuze ngo umuntu aronse nk'akanusu cyangwa aka- ikiro kimwe umuntu awuhanya bwonyine mu bigurishwa intica ntikize harimo n'amatongo benshi bavuga ko bifuza kubigurisha bakabura abaguzi abo banyagihugu bunganiwe n'abatware bo hasi basaba imfashanyo yihuta ikibazo kirazwi mu burongozi bw'intara ya kirundo gerard ngabonziza umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo avuga ko bituruka ku ruzuba ruriko ruraka mu bice bimwe bimwe vy'intara ya kirundo byavuye ku mvo y'izuba riri kurira ngaha mu kirundo mugabo nanjye narifatiye ukuntu mu miseze umwimbu nyine wagenze nivyo umwimbu ntiwari wagenze nabi mugabo abenegihugu bararimye imvura bwa mbere yameze yasa ni- n'ikiri itangure kugwa neza bararima ibyo bari bafise barabiteragira none ubuyi yanditse ko baheje guteragira mu nzu nta kintu gisigarayo ubu rero babonye bafise umwiheburo ko ibyo bateragiye bimwe byari byameze ahandi n'abari bacu bahagarika guteragira none imwe imwe hirya no hino biriko biruma kuvuga nko muri za bugabira komine bugabira ubu cyane cyane abegereye ku gucohoha abantu bari muri komine kirundo muri iyo micungararo nyene n'abari muri busoni cyane cyane mu mazone ya gisenyi gatare na nyagisozi abicishije ku muhanuzi mukuru wiwe buramatari w'intara ya kirundo amenyesha ko batanguye kudodora ku bagira neza ingo ziriko zirababa ibihumbi bine by'abantu bamaze kuva mu ngo bagenda kurondera ingene babaho muri ntara cyangwa udabona akavuga kugera muri tanzania tumaze kubona amaraporo nk'ayo ntitwoguma twicaye uyu munsi tuba turavugana nyakubahwa amatara w'intara kirundo yagiye mu- muri pamo ikorera muri mu buraruko bw'igihugu ingozi turarindiriye inyishu baza kuza bazanye ko yanabyo hari mu ntumbero kugira ngo turondere ingene tuba tubafashe mu mugongo mu gihe imfashanyo zoteba abanyagihugu bo mu bice bibangamiwe cyane bavuga ko ibintu vyoba bibi gusumba mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika irabandanya ibiganiro n'amakuru yayo hano kuri fm mu burundi mutwumvira kuri mirongo icenda na kane n'ibice icenda kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri naho nyene mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu radiyo ijwi rya amerika mu rwanda inyuma y'ukwezi abanyeshuri b'abarundi bagera kuri mirongo icenda n'umwe bahungiye muri icyo gihugu batanguye kwiga muri kaminuza barashima intambwe bamaze gutera na cyane cyane kubona bava mu ikambi bagasubira ku ntebe y'ishure inkuru irambuye tuyishikirizwa na mugenzi wacu desire hatungimana ari mu rwanda
haraheze ukwezi abanyeshuri mirongo icyenda n'umwe baba mu ikambi impunzi ya mahama bagiye kwiga muri kaminuza ya utb i rubavu ku mfashanyo y'ikigo maison shalom abanyeshuri si bo babonye uwo munsi urageze kuko kumara umwaka urenga mu ikambi y'impunzi abo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye bajya ku ishuri nabo bakaguma bicaye ataco bakora ko byari bibageze habi uno munsi bamenyesha ko ari umunezero ntangere kuko bisigaye bishika bakibagira ko ari impunzi ubuzima bwarahindutse ah, tukiri mahama twabona ko atakazoza ariko ubu turashima Ah, tubiravye tubona ko twarahindutse mu vyiyumviro kuko ubu turiko turiga tumva dufise umunezero utagira uko ungana Eh, tubona ko ubuzima bwahindutse tubona ko turi tumeze nk'abandi bari ku ishuri tubona ko hafata umwanya tugafata umwanya tukiga eh, tugatera imbere mu vyiyumviro kandi tukiyumvira byinshi cyane gose uno munsi twavuga ko hagera igihe mu kibajya ko bunini impunzi ya cyane rwose turagera kuko turi muri kominote y'abantu batandukanye turagera tukumva ko twisanze mu rugo tumva ko tutari impunzi kandi abo banyeshuri imbere yo gutangura ivyigwa babanje kugira amahugurwa mu rurimi rw'icongereza kimwe mu bibafasha cyane gutahura ivyigwa bisanzwe bitangwa muri urwo rurimi bariyemerera ko biga neza kandi ko n'umwimbu ari mwiza nyuma y'ukwezi mbona umwimbu ari, ari sawa kwiga badufata neza turiga ivyigwa twasanze imbere ino bimeze neza kimwe no mu burundi ino kuru tuyiga mu ndwi zibiri muri izo ndwi zibiri muyize mu- n'ikibazo mubikora muri izo ndwi zibiri zose kuru umva- muba muhegeje hama ibindi tugishika twagize ingorane nkeya y'icongereza mugabo com to- to twakoze amaforomasiyo y'icyongereza twasanze ari ibisanzwe ahubwo twasanze n'abanyarwanda duhakwa kubibarusha ari hafi cyo kimwe nivo ari yayindi nyene mumaze gukora ibibazo murashima umwimbu mwaronse ego nk'abarundi bose umwimbu turashima turashima n'ukuri turabitora cyane rwose mbere n'abigisha baguma ba- ba- ba- batubaza mbe ngo mwe muba mwa- mwize mu cyongereza iwanyu ko tubona umengo sisiteme y'icyongereza murayimenyereye mu gihe rero hari abanyeshuri baronse amahirwe yo gusubira ku ishuri hari abandi bakirindiriye ako karyo margarite barankitse arongoye maison shalom amenyesha ko kurihira amashuri be n'uburara abanyeshuri bo muri kaminuza ari igikorwa gitwara amafaranga menshi agasaba atunga ko nabo bo kwitanga ntihagire ababuzwa kwigwa n'amafaranga kandi hari abari bashoboye kubafasha nabo nasobanuye nabo nkunda kurusha abandi ni uko umuntu atanga icyo afite sinsinziriye mugabo ntibibaze ko nshobora byose Eh, nagoma mbwire yaba abarundi banyumva bafise uburyo aba abadandazi abandi kumbura imana yashoboye guha amaronko mbwire kandi a- abo ba mbere ndababwire nibatunganire kuko ntawe usomera abandi bavuze induru nibatwunganire kuko jewe nka maison shalom n'utwo mba ndonse ndatutanga kugira ngo twubake uru- urugwaruka kuko ariko novuga ngo iki kazoza nakubu k'igihugu catwibarutse mwamenya ko mu ikambi ya mahama hari abanyeshuri amajana abiri na mirongo umunani bafise uburenganzira bwo kwiga muri kaminuza muri abo ijana na mirongo icenda n'umwe bakaba muri kino gihe bariko bariga mu makaminuza atandukanye ya hano mu gihugu c'u rwanda desire atungimana rubavu ijwi ry'amerika
urakoze cyane desire hatunga imana tubibutse ko radiyo ijwi rya amerika site yayo ya interineti ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kuri facebook turiho ni radiyo yacu amashyirahamwe atanu adaharanira ibyicaro bya politiki mu burundi yarahagaritswe burundu icyo cyemezo cyafashwe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu no gukundisha igihugu ayo mashyirahamwe ni aprodh riyobowe na pierre claver mbonimpa force riyobowe na vital nshimirimana focode riyobowe na pacifique ninahazwe rcp na akate burundi ayobowe na armel niyongere ubutegetsi burega ayo mashyirahamwe ubutegetsi bw'ubujumbura burega amashyirahamwe kudakora akazi yari ashinzwe ahubwo ashi- a- akaba ashishikajwe no kucafuza igihugu mu makungu no gutandukanya abarundi mu kiganiro n'ijwi rya amerika mugenzi wacu edi gwema yavuganye na armel niyongere ayobora ishyirahamwe akate burundi rimwe muri ayo mashyirahamwe yahagaritswe burundu
murazi kuva aho hatanguriye kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya petero nkurunziza eh, byarabonetse neza yuko leta y'u burundi yashatse kwiruka inyuma y'abo bose batari ko baremera icyo kiringo cya gatatu hama iraheza iraburabuza yaba abo mashyirahamwe yigenga ivuga iti abo mashyirahamwe yigenga barikitse eh, inyuma y'ibyo bemerewe bajya guhungabanya umutekano w'abanyagihugu eh, bajya gukorana n'abasha- n'abashatse gutembagaza ubutegetsi ibyo rero eh, byari ibyo leta y'u burundi yari kiritwaza kugira i- ihungabanye ayo mashyirahamwe kuko bazi neza yuko ayo mashyirahamwe atari kwemera na gato yuko abantu babandanya bahohotega ubuzima abantu babandanya bapfungwa badakurikije amategeko hama ngo banume ntibabishyire mu maraporo kanatsinda ayo mashyirahamwe yaragiye imbere mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya petero nkurunziza eh, mu gutegura imyiyerekano ihuye n'amategeko kuko twarabisabye turabimenyesha nk'uko amategeko abisaba hama mu nyuma leta y'u Burundi ica ikoresha ingufu zirengeye mu kuhagarika mu kwica abariko eh, bariyamiriza ikiringo giteye kubiri n'amategeko giteye kubiri n'ibwirizwa shingiro ikiringo giteye kubiri n'amasezerano y'arusha aho rero niho baca bitwaza yuko twahungabanije umutekano kuko bagiye kurasa abantu bariko bara- bariyambaza imyiyamamazo mu mutekano bashyize amaboko hejuru Eh, niho rero mu nyuma eh, twaciye dufata ingingo y'uko tugiye kwerekana neza ayo mabi ariko akorera ariko akorerwa abanyagihugu aho leta yariko irahungabanya umutekano w'abanyagihugu igapfunga abo bose bariko biyamiriza eh, ibyo bi- ico kiringo biteye kubiri n'amategeko hama mu nyuma bikavamwo kutwiruka inyuma kuduhungabanya kwerekana neza yuko twarenze amategeko mugabo twebwe twagumye dukora twisunze amategeko atugenga ariko bwana niyongere ibyo mukora nibyo leta yita ko mucafuza izina ry'uburundi Eh, leta ishaka ko tubona yuko abanyagihugu bariko baricwa mu biro bikuru by'iperereza hama tukanuma leta ishaka yuko ayo mashyirahamwe turimwo akora nk'ajya mashyirahamwe ashyigikiye leta eh, mu kunuma ibyo byose biriko birakorwa ayo mabi yose ayo mahano abanye- abe- abanyagihugu bariko barabona mu guhohotera kiremwa muntu hama tubinume mu kwerekana neza yuko hari abantu baha- bahagarikwa badakurikije amategeko bagahagarikwa no guharuka rw'imbonerakure turi kumwe n'inzego za leta hama ya mashyirahamwe akanuma kugira amakungu ntamenye ibiriko biraba twebwe rero muri ayo mashyirahamwe turi mu mashyirahamwe yigenga yigenga ariko adashobora kwemera eh, gusasira eh, gusasira indava ubwicanyi cyangwa ubube gito kuri karabukora wese twebwe ntituhengeshanya gukurikirana niyo aba ari umukuru w'igihugu ariko atanga itegeko ryo kwica abanyagihugu ntibizotuma dureka kumu- kumuvuga ngo tumushegeze mu butungane twebwe twariyemeje guhagarikira guhagararira agateka kazina muntu kandi tugakurikirana umuntu wese aho icyo azoba ari cyose reka dufate na claude mwiriwe neza ikibazo twari dufite tuba tu- tube tuvuga tuti iyo leta nta kindi iriko irarondera abanyagihugu kuko uravye abo ba- a- abo ayo mashyirahamwe ya- ba- bafuse bavuga ngo barafuse urana nkujya mutama mbonima urana bafata bafata bafata umuntu akaba yirutse akamutabariza ariko ubu unya muri aya makarite yacu ah, izi za- nu- n'izi za kamenge unya zafatiriye baguhagarika kumuranga izuba riza ya mashyirahamwe ubu nta kintu ntaronka n'aho avugira nayo bavuze ngo barazanye naya- naya- nayashyigikiye nya leta nyene hama nkaca mbaza uwo mutumine ico ikiba- ico bagiye gukora nuko abanyagihugu twebwe batuvu- bahora- ico bazodufasha nuko boba batuvuye nuko n'abazoca batuva inyuma nico kibazo nari mfise nkaca ndabaterana intege ndababwira ati "Nimu- nimukomere nta amashirahamwe n'aba- na- na- n'abanyagihugu si leta iyo leta ntaho ihari ntabwo twebwe abanyagihugu turiko turayemera murakoze reka dufate na harikera mwiriwe neza yari nk'intererano novuga nterera ku ku ngingo yafashe na leta yo gufuta ariya mashyirahamwe nkavuga nti aho biriya ngingo yari yarateze iryo twinyoterewe rwose kuko ariya mashyirahamwe ugiye kubiraba imvururu zose zabaye mu gihugu tugiye kuraba byari bivuye ku bakoroni batijwe muri ayo mashyirahamwe rero abo bakoroni mu bitari bike bagiye bakora twabonye ko atari byiza kuva uburundi bubayeho mu byo bazanye n'ibice twavuga yuko byagiriye akamaro igihugu ari nabyo byinshi biriko bituma dusidisa cyangwa du- tugira ingorane no munsi turiko turabona yuko bimwe bimwe muri byo batu- batuzaniye turiko tubi- tubisimbuka twavuga nka kiriya kintu cya kiriya hetasi
sentare mpuzamakungu mpanabyaha rero iriya turamaze kuyisezerera byumvikana byinshi mu by'abakoroni turiko tubisezera nicyo gituma ariko tuvuga tuti na leta yari yaradutereye ku buryo ibi bintu bya- bya- by'abakoroni bari barateganiwe ngo n'amasosiyete sivile yabo bagafondafonda bagaca bashyiramo abantu babo maze bakabadigita bakababwira ibyo bavuga badafite ku rubuga ngo babadefeza bari mu gihugu aho wasanga babaza n'abo baba bateguye bakababwira n'ibyo bavuga ibyo biramaze kugaragara kenshi aho ndetse usanga bariko bakora mu kinigero na byari barafashe kumutakura ibyo rero turabi- iyo- iyo ntambwe turayikenguruka rwose kuri aba babajije ati mugiye gukora iki twebwe nk'abasanzwe bisunga amategeko eh, tugiye kwitura amasentare kugira twerekane neza yuko ibyo leta y'u Burundi iriko irakora ku mashyirahamwe ibyo leta y'u Burundi iriko irakora ku baharanira agateka kazina muntu vyerekana neza yuko leta y'u Burundi ishaka gushira imbere ukudahana ishaka kwirukana no gutuza abo bose bariko baraba ijisho ry'abanyagihugu abo bose bariko bara- barafasha abanyagihugu eh, basigaye baba mu bwoba basigaye bicwa n'ibikoko byo mu ishamba hama eh, twitware muri ayo masentare yo hanze kuko amasentare y'u Burundi yo muri aziya ko atigenga harimo abacamanza batigenga bakorera leta bakorera umugambi uri ku butegetsi hama mu nyuma icyo tugiye gukora kandi twemereye abanyagihugu ni ukubandanya urugamba twiyemeje rwo kurwanya ukudahana tugasaba umurundi wese ahari nongera amazi gushimira yaba abarundi eh, bari mu bahanya hagati y'akazina muntu yaba abarundi atamugambe begamiye yaba abarundi bari mu migambwe yaba ari mu nzego za leta babandanya baduha amakuru ku bwicanyi eh, buri kubura mu burundi abo turabashimiye kuko bariko barafasha kurwanya ukudahana mu burundi natwe ico ico twiyemeje ni ukubandanya urwo rugamba kugira abo bose bariko baravugwa muri ayo madosiye baze bahanwe n'amasentare yigenga ivyo rero twebwe ntiduca inkokora ahubwo biduha inguvu y'uko ivyo turiko turakora leta igira ubwoba kandi ibona yuko turi intambamyi bishobora gutuma ahubwo bituma bamwe bamwe baca coba bagaheba bagaheba bagahagarika guhohotera kiremwamuntu ariko twebwe tuzobandanya dukora ibikorwa twa twiyemeje kandi dufasha abanyagihugu nk'uko twaba hama ikibazo eh, cabajije eh, uwagira gatatu hari ah, yitwa hari kera eh, harikera eh, avuga ati ayo mashirahamwe akorera abakoroni ati iyo ngingo yari yaratevye eh, nca numva yuko n'iciyumviro ciwe eh, kibure nta numwe arabura kuvuga urimo rutanguye kibure eh, nta ngorane aragira nta mubanyi canke nta nshuti irahohoterwa ubuzima ariko yoreka gutambira ku mivyimba kuko abantu benshi barabuze nka twebwe dusanzwe turabashingwamanza b'imiryango yabuze twirirwa turiturwa n'abantu benshi bava i bujumbura bahunze bari mu bihugu bibanyi by'uburundi bari mu bihugu vya kure narekera gutamba ku mivyimba ko ata atagatozi kari mu burundi atabwicanyi atahohoterwa rya kiremwamuntu ririho yuko aya mashirahamwe ariko arabivuga ari amashirahamwe ariko akorera aba- abazungu canke abandi ivyo nibaza yuko agira imana ko ata muntu arabura agira imana eh, ko ata muntu wiwe arahohoterwa kiremwamuntu mugabe ivyo yoreka kuko eh, twebwe ntidukorera ku bihuha dukorera ku bintu eh, byamaze kwerekana neza yuko ibyo bintu byabaye kanatsinda nta n'umwe arahagarikirwa mu byo akora ngo bavuge bati yatanze amaraporo y'ibinyoma bwana arumeri ikindi hari kera yavuze ah, yagize ati imitego myinshi y'abakoloni baragenda bayisimbuka avugamo ibijyanye n'uko uburundi bwasezeye muri iriya sentare mpuzamakungu mpanabyaha wowe ubwawe hari imiryango uhagarariye mwagejeje ibirego byanyu mu- muri iyo sentare ese kuba uburundi bwaravuye muri cpi bivuze iki ku birego byanyu mwari mwatanze Eh, nibaza yuko hari kera atazi ingene iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha ikora mugabo kuvayo mu gihe amatohoza y'intangamarara yamaze gutangura leta irafise uburenganzira igihugu cose casinye ayo masezerano y'i Roma kirafise uburenganzira bwo gufata ingingo yo kuvayo ariko ntibibuza umushyikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha kubandanya amatohoza yatangujwe urumva ubu rero hariyo imiryango irenga ijana na cumi imaze kwitura sentare mpuzamakungu mpanabyaha duhagarariye hariyo n'iyindi miryango yaduhaye eh, amadosiye yabo tugira dutange mu minsi iza eh, dutange muri yo sentare mpuzamakungu mpanabyaha urumva ibyo byose ni ukwerekana yuko ihohoterwa rya kiremwamuntu ubwicanyi ndengerabutungane ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwabaye mu burundi kandi butegerezwa guhanwa n'amasentare yigenga aho rero nibaze ngo n'abakoroni bariko barashyigikira iyo sentare iyo sentare uravye n'abashize ko igikumwe muri ayo masezerano yosanga yohava asanga abanyafurika ari bari benshi urumva rero mu gihe uwakoze amabi hageze ko akurikiranwa agaca avuga ati jewe ndabivuyemwo nibaza yuko ari ukutamenya ari ukutamenya ingene iyo sentare ikora ari ukutamenya ingene amasentare mpuzamakungu akora kuko n'igihugu kitashize ko umukumu eh, kuri ayo masezerano naco nyene mu gihe gihungabanya agateka ka zina muntu mu gihe gikora ubwicanyi bw'agahoberabunwa nabwo nyene iyo sentare irashobora gukurikirana abo babikoze biciye mu gisata cya oni urumva rero nibaza yuko imbere y'uko boza barafata ingingo nk'izo eh, bobanza gusoma bakabanza kwiyumvira bakaraba neza yuko hari icyo biza kubafasha ndabashimiye mu mwese mwaduteze amatwi mu biganiro n'amakuru yo kuri ino saha mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka ni naho duhereje ibiganiro byo kuri ino saha mubandanye mwumviriza radiyo ijwi rya amerika ndashimiye ino sankimenyi yafashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije murakoze